dhiir nadeen ijoollee bultoosan nageeyaa arrataan gammad guddiyoo kasan walti dhuftanii arrataan dubbii teentan caqaftani kaseet kan keessit nu odu daggu gurdaa ta ergattu waaqaa ta ishii waaqaan waliin dubbatan ishii sun watti kennina picha namba tokkoo ilaala nam tokki kanamaanii jedhan jir nam sun guddiyoojeesh tokkooti nam walba nam sun lilla jeelat innilleen janna innilleen dagaskaarii isaa sun akdansaa tamam nam kun ammoo dhib tokkab dhukkub tokka qubjireedhan nam sunneen intal tokko ta ergattuwa ta qabila israa'ila tan qaba intal sunneen war sun gudda jeelatti ammoo wanni ishiin xiqqoo ishiin nafsee dagarte nam sun kaamtan dhukkubamtan qubjireedhan sun qabate kana eegiyyaa intaltuun nadeen namaanii dhuftee wan ishiin jetteen woin silaate laf tokko ta samaarii jedhan inniin dhaqu nam tokki kaes fayyisi jira kana eegiyyaa dubbii intaltuunii caqasee laftuun amtan dhaq namsullee kan nama wallaan maqaan isaa elishaa jedhan namaanillee namsun yooya guddiyoo geesseef kana eegiyyaan elishaan namsun dhaq ergattuu isaa itti erge beeni dhaqi wannin jedheen galaan joodan dhaqi mara tolbe bisaan dhiqadhe jedheen kan eegiyyaa namaaniin dallan dubbi sun ta'in akkas jedheen maan inniin annam guddiyoo maafantiin dhufinii ka amtana dhaq ergattu isaa an tergu an dursaa akkan mamad isaa amtanant gad ba'ee an qaqqabee amma haddaa amtanant kennee an fayyi an dursaa akkas dhaabe kan eegiyyaa namaanii wanni ni fiin jedh galaan amtan joodaan kun galaan kalafteenaa ircollee hafiin jedh kan dallanee eegiyyaan lakkisee maddii ajeen nemaaniin ni nam guddiyoo ammoo dhukkubni kun ka qubcira inum qaba dhukkubni qubcira sunneen nam walbaanum qabata nam guddiyoo ilmaan nama duuduunum qabata qubciriin dhukkub akka nabseeyati dhukkubni qubcir sunneen foon nafkeetii si nyaata nabsenneen taat midhaasitu on si nyaatti mal atiin haddaa hamtan dhukkub sunii atiin dhargattu in fayyita mal ati haddaa suniin dhargatininne dhukkub suniin duutaani nabsennee woo haddaa ishee malteen hin wallaaniin waaqaan bayyaa gargaarisan keessiti.
Haddaan nabsee dummaan.
Haddaan nabseeyanneen dhiiga eebbaaf buusan. Haddaan nabseeyaa dhiiga eebbaaf buusan callaa. Fichaa lammeessaa ilaala. Mallee maaniin warra Eliishaatii ka'e kan ergattuun isaa lametti dhuftee waan ishiin jetteen abbo malamtaan nabiin dubbii akkasii sun midhaase hin jedhu waan guddiyoo akkasii sun siti midhaasitii dansaa jetteen dubbi jabdu siin hin jenne dubbi lallaaftu siin jedhe bisaanum dhiqannoo bisaan sun dhaqi dhiqadhi jetteen neemaaniin eegiyyaan hayyuu dattuun itiroot dhagee arma galaan joodan isheene mara tol lilimee keessaa ba'e malum sun eegiyyaa dhukkub qubciraa kunnee fayyi neemaaniin eegiyyaan lilla gammate kana eegiyyaan warra elisha gajeebi'e yooyaa guddiyoonni jeemuntuu duduut kenneennaan elisha wanna jedheen anawuun fudhadhu jedheen neemaaniin nan falqanneenitti nam lilla dasaati ka inni namtan dubbii jaaramtan hujii isaa midhaas dhaga'ee hujii sun midhaas inni nam wadhu gonfata ka inni bisaanum galaanaa sun dhiqatee eegiyyaa dhukkubsu fayyi ishiyaa arratan nunnee waaq dhugoonfanne faanii jeemni dansa ishiyaa amta waaq dhugoonfanna jedhanii ammoo dirbuu waaqaa tunne dhugoonfatanii faanii jeemne dansaamu ficha sadeessaa ilaala mal eegiyyaan nemaaniin dhukkub kuun fayyi dat gosisaa armakaatee israa'ilii haate mal walba ka inni namtaan israa'iliin lolaadhee inni talatu talaa isaa sun israa'iliin duruma yakkiti nam falmee isaanii sun guddaa dallanee wanni nifiin jed gaaffiya ilama hamtaan dhaqee budaa odeessitti jira gar israa'ilii sun kana eegiyyaa nam tokko ofisaa ka hamtaan askaarii sunii tokko wanni nifiin jed gaaffiya abbaan akkan budaa tan dhaqee dubbatu eliishaa jed kana eegiyyaa nam kun wanni ta'e jeesh isaa duuduu fudhatee dhaqee amtana elisha qabaatii ijeen kana eegiyyaa qaar tokko dotaan jedhan ir dhuftee qaar kun marsitee waliin geetti kana eegiyyaa ergattuun elishaa diiram salaaddii lafa kaatee diida akka ilaallaan kana eegiyyaan jeesh war marsee amtan qabee amtan ejjat kan dhagarte kaffarte qabu kana eegiyyaa elisha dubbatte abba abba maanita nyaamna nu marse kan elishaan eegiyyaa waan jedhe sodaatiin hayreen daddi nu waliin jir ishii taaniir jirti dadda ergattu isaa sun takkaan dhugoonfanne kan eegiyyaan eliijaan waa kadhate waannaan daktaan ilishaa baneedha akka isheen dhagartu kan eegiyyaa ergatuutuun iltiin banamtee mal ishii akka ilaalte kan jeesh gar doodu isaan marsa dhagarte ka jeesh kun ir jiru ka ibiddi qabu mal dursaa ka in jeeshi naa'omii darge namna ergattuu eliishaa sun muddamee dhammoon dhabu ammoo eliishaan maan jedheen kan eegiyyawwan jedheen dagat birrum dhagartan dagnu waliin jirrutti irbirriyaa jedheen mammaastoo qafaa ormaatiin ilwan dhargeen arbilleessin gaa jedhan nam kun ka uji nam kuni midhaas wanni ak dusahin dharge jeesh aduu yeetuun birrum dharge ammoo jeesh waaqatti irbirri nuwoonu akka ilaal maraa gar dhib nu qabat guddin malarbaa dhagarraa ammoo laakiin waan nu gargaaru wasun dhiqeen malilleessaa itaati qaabadda mal nu dandeettaa waaqaatii waliin jirru nyaab keenyin dabsanna fichaa namba afurii ilaala jeesh kun kuloo dhufee eliishaa qaba eliishaa waa karaatee wannin jedhe waan nan daktan ilaa ballaasedhe kan eegiyyaa waan hin datuun duudu ilballaas kan eegiyyaa gulgat bee wannin jedheen faan ayyaa ereen qaar isan feetan dirbuun isaa tanaamu anti isan geessa nam isan feetaninne eegiyyaa jeeshiin tuun elishaa faayyaati eegiyyaa qajeeltuun daddoo samaaliyaatti galte kan eegiyyaa waa qaratee fi waan nan daktan ilban ereen kan eegiyyaa mal ishiin ilbanamte ka ishiin idduu nyaaphaa jirtu nam guddiyoo israa'el elisha gaafate daktaan hin leessinaa edheen hiyyooti nam booji'an urii ijjeessani sagaleef bisaan kottuuniif agaltuuti daddoo shi'et falmeen israa'eelaalleen eegiyyaan akkubsun midhaas eegiyyaan daktuun taa hin leessini nagayaan warri shi'et agalte dattuun lamaan hariyyaa watti taa daddoo sun nutiin arratan nam nu boojin dandeennee nuti ijjeessin gadi lakkifna. isaan dubbii waaqaa akka ishiin dubbattiin beettani haaloo hin baafatina jetteen jecha shaneessaa ilaala
Nam tokko kafalmee Aram amminen irjeebee Israa'el lallol ijeeme. Isaaf jeeshii isaa dheettee laf dooblaa Samaariyaa dheettee marsite. Oduu yoosii qarreen duuduu dhakaa camtanaa akka ijaara kanaan ijaaranii marsen. Ammoo dad amra raayittan tuni ishiin diidiksa baatee qaara okoraat fooftee ifitte edde maana hin beeddi ishiya mal isaadhi taatu hadduin lol ishiyaa itti dhuftu dadda israa'eli ajilii hujii lolaa sun dandeettee ifit gasbaate sagalee hin barbaadatu duuba hawwunnoo jabduun qabette ajilii hawwunnoo suni mata harree tokkonnen ajilii ishiin beeyi guddiyoo aanamuu dandeen bitatu lillaa gaalii gaaf tokko nan falmee israa'ela isaa kasabee diidir maru kan niitii tokko boo'ishee dhage kawoon ishii jette raalleffeedde anqaqqaara anqaqqaarette kawoon jedheen waani waan takkas ni kakkaaren atabsi kakkaareen dhibke maan jedheen hawoo ishee etteen nijii tan ak nu woliyyeen nijii tok baante ajili hawwuun nu aduu amtan ilmaan woli nyaannaa duub gaaf tok an ilmaan dursa ilmaan ki nyaatanii duub maayya ilmaan ke nyaannaa na jette kan ilmaa ishiya ilmaan kan ki nyaanne raawwannaan ilmaa ishiya geennaan diddee oo dubbiin sun dubbi sheekaati innamaan attan foon walii nyaata
mal falmeen oduu tan dhage malusun boo'ee yuul hama boo'ee wayaa isa tahin nafa qabu furda dhoosee lafdhee gangaleetee kullisee lillaa iyyilee boo'e amminne gargaree waaqaan dallan ka waan hin takka innama sun hawwunnoo isaanii sun sagalee hin baasiniif eegii hamamete eleesha ijjeessaalee lafa kee nam ka dursa waaqa ergete eleeshaan sun kan woon jedhe hawwunnota waaqnitu buuse an jebee ma irra waaqa eegaa jedhe eleeshaan woon jedheen boro mal akkana wal geettu garfula okkoraadamtan qaar kana kan dheqedheen sagalee jira nu innama orma hawwunno akka isin jirtu won beennu hawwunno akka innama kanaa takkan dhagarre iseen hin dhagartanii innama innama isa nyaatu ak niti suni ka ilmi ishee ofirra kanite haqaleetanii sooratan yette fiicha jaheessa ilaala nam dhukkub qubcira qabetu innama kun wottin darenu nam dhukkub qubcira qabu lagu qaba duub hin lagen dhukkub qubciraan dhukkub goddabree nam dhibii qabet ka fayyaanna hin qabet duub oduu yoosi innamaa dhukkub qubcira qabu innaa kun wottin dalenu hadhanne hin jirtu duub innama sun qofa innama irra baasanii teessisen innama afuri jira ka dhukkub qubcira qabu duub innama sunne okoraat ka dhakaacha ka qaarir marsen okoraa sun ifaantateetti kan ishiin wal gaafette nu maaliif dhabtateenne duduun jette wanuunne qaar kattimine kasateenne sagaleen dhargennu beelumaan banna heerii nuti dhennee dag nyaab kenna sun sagalee kan inni boora nuti daga du'i tana sun dhennee ittuf kannin woo ishii namsa nu dhagartu gaafiyaa sagalee nuut kanniti maal ishii nu leessitinnen dansum aksu ak lubbuun teen gad baate eegiyaa saafoo sun ishii yaate ash geennaan nam tokkinne achitti hin dhagarre bara ishiin qubeessun dhufte minneen ishee achum jira waraan ishee achum jira fardi isheeanne duudu achum jirti min ishee duudu achum jira ammoo nam tokkin akkasitti hin dagarre
maani namaan sun garama yaaka tokkinne warritti hin argin diiram ishiyaa ishiyaa dadharfaan tuun ta dhukkub qubcira qabdi hin dhufin waaniin koo guddiyoo jeeshiyaa dhageessise eegee idil ishiyaa achi sadeessite kan dhiirta arfaan tun warri ishiyaa timte sagaleen duuduu dhabbete lafum yaacetti bisaan duuduu won dhugaatiya kulli won tan duuduu sooretanii quufanii gammaden mal ishiin sagalee tan soorettee garaat quufte kan wo ishiyeette won tan qofaten ufitti lakkifnu gallee innama keen oduut kan hinaayette wonu oduu sagalee tanaa bulchine lafnuut bariif kan hudhennee falmeetti himin muwaanni nu qabet gar waaqati itaatu awo gar falmeeti kan mal ishiin falme dhette oduu taat kannite falmeen takkan dhugoon fenne duub dhiirka sabaasee ergee beenaalee kaa hubeddaadheen hee oduun sun akkuma ishii taate sagaleen ne bara sunum jirti nan walba sagalee sun argete soore akkuma eliishaan baankuun itaate inni sagalee hin dharganii ade guyya boriyya duub akkuma sun sagalee sun dharganii inni manne soore waliin xarfaan sun oduu sagalee sun hidhette hin kannini sila innamaan sun maani ta'a wanni taate hin qabdu beelumaan badde wo sila ishiin oduu sagalee sun dhageyini sila hin badde ammoo sagalee sun argette tanaaf hin raawwatin jireen darbe won inni nama arraa jireen dansa dhabeef ishiit oduu waaqaa dansaa hin qabne amma hin dhageen
oduun dansaan tagar waaqaatu hin tam
nuti buukuu kan oduu isaan leessin hin dhageetten fiicha tolbeessaa ilaala maayee lubbuu eliishaa waanni nabi tokko maqaasaa yoonaa jedhen sun erge kaa waanni yoonaa won jedheen beeni qaar ninaawiya dhaqi namse innamaa sun midhas ha guddette an dabarte itti waadi jedheen ammoo yoonaan takkaa dubbii waaqa sun gulii jeemne haa didee lakkise eefin achi dheessun qaar yooppaa tokko dhaqe achi hobolo dhargee xobolo su isheenee qaar tashii ishiya tokkit gale urgin silaate gar waan ijeeme dhuun ilboruwaa achi jeemu ilboruwaa lakkise boroo ijeeme mal ishiin hobolo timte kaate kan harfafuu guddiyoon dhufte ajilii guddin harfaffuu suni hoboloo walaafamte nusuraa akkas hin bu'in kan eegiyya muddam guddiyoo muddamte mini ulfaata duuduu kasa bisaan jisen hoboloo kasa guuranii nam walba boo'ee waaq isa kadhete ammoo yoonaan urgin sila muddame waaq kadhetu hoboloo kas maree bara ciise barbaayatee ciise kan nam guddiyoon hobolo'aan isa yoonaan ciise rafiru dhufe dhargee kaasee ati atam ciiftee akka rafte dheen nuti dhib dhargeen hin dhagartoo dheen lafa kee waaq nuti kadhe dhedheen atine waaq kan kennu gaaffiya waaq kennuu wakkaaran lubbuu nu baasaa dheen kan eegee inama wal gaafate dhib kun oongullu qabatedhanii duub ajili barbaad abba suni inama sun kura dhaate eegee kura dhaatanii nam dhib sun ajili isatiif inama qabate yoona wo isen qaabette yoona nam dubbii waaqa kawaanni midhaasedhee midhaasa didee madiyadheesse qaabedha ariye wonki waanni wonni yoona waameef isa hojii dansa midhaasuuf tanaaf waame urginniin akka waan jedhuun sun caqasu midhaasa dhabe madiyadheesse nam waaq bira dheessin jira hiyyooti ittum ilaalla ammoo nam dandeen jiru
fiicha namba saddeetii ilaala
kan dhiirtuu yoona gaafette ati maan yakkitetteen ka hoboloon tun akka nu raffaasite yoona hoo jedheen ani gar waaq dura dheesseedheen karfaffuun itti jeebite amminen lilla ak guddiyoo dhufte amminen guddaa naa muddite kan jarri yoona gaafete noon tammaansi unnetteen yoonaan hoo jedheen hoo isin hoboloo kasa bisaan kasan darbetten bisaan kasan buuften karfaffuun tun gad cabdi jedheen jarri takkaa yoona bisaan kas buusaan baane ammoo hawwini taat dhabde karfaffuun ittum dhufti mudda bujabaan haa qabete eegiyya mishoa maayyageennaan darbettee bisaan kas buufti yoona eegiyya waan nin bisaan sun kas qurxummiituun tasanaa bura jedhen qurxummii babal'atuun dhufeeni yoona ni qibsite qurxummiin sun yoona ni qibsite yoona ne bultoo sadii garaa qurxummii sunii kas jira ammoo garaa qurxummii kan kas jiru sun waan ni yoona qaqqaaree ammoo takkaan duune daddoteen tan qurxummii gugurdaan sun jirtu ammoo qurxummii gugurdaat jira gara maanya qurxummii gugurdaa jabduut jira kan yoonaan isa gara qurxummii akkas jiru waa kadheete waannan yakkaan si yaksun maddi anaa ijeemedheen eegiyya waaniin kadhaa yoonaan is kadhe sun irra dhageefi duub qurxummiin tuun dhette xiyyoo bisaanitti furra of kasa didditte yoonaan daakee laf godduut foof hareewoon kiyya oduu tan innama guddaan hin dhugoonfetu maan waat ilaaltu qurxummii innama liqimsite innamaan gara qurxummii bultoo sadii kas bulu ka iduub isa jiraa sabo innama guddaatti hin dhugoonfen innama guddaatti oduu tan dhageennaan dharoonfetee kolfe ammoo oduun tun dhugumum gara waaqatti dhufte dubbiin waaqaa dharamu duum nuti dhugoonfennitti hirqoma. Fiicha sagalii ilaala. mayitan gennaan waan yoo naan won jedheen beeni daddone naawi yedhe qedheen won jedheen mala xash geettinen innama daddo sunitiin waatettuun bultaa ofurtamaa kas qaarne naawiyaa sun hin balleessine yedheen aknu kasatin akasit odu dursa nu dhageen innamane naawiya gudda hamaa qaabedda isen woose akkan dhaabden amma woose akka ilaalten innamane naawiya sun odu sun dhugaan fudheta urgisaan odu sun dharoonfetanii kolfen innamaa sun waa kadhetanii akwaani namse isaanii lakkisuuf kan falmeen aadaa baasee innama daddoo suniiti won jedheen innamanne haafaan hidhu hatta horinnen haafaa hidhu jedheen nam walba hamtu midhaasa lakkisee waaqit dheessee waa kadhetu kan waan won jedheen nam kanki ka maqa kiyyan ufim ha onnaan gad jeebiyee afaan himuu onnaan gaduf jeebiyee an kadhetu jedheen amminen dirbu sheenxaraan fayyaati lakkisanii an dhugoonfatini fanayyaan jedheen aanne won isaan kadhetan irra dhage'aafi aanne lafisaanii hin wollaanaaf jedheen iseen maana dhib guddiyoon duuniyaa kan kasitti nama qabatuuf hin beeddeni Ilnama dirbuu waaqaa lakkise.
Mhm, dhugum picha kudhanii ilaala gambirriin malee sun dabrennaan falme tokkii dhuf ka maqaa isaa ahasweeroodhen inin lillum dandeettaa qaba amminen halaqa gaaf tokko inin jil guddiyo innamaa isa ka gurdaa suni wot midhaafedha lafsun kas is lakkisi takka nam jil guddiyo akkasi midhaasin dagarre kan nam kunadheessa ta vashti jedhen won jedheen dhiirtan durbeedhe innama dhabbe akkan ciiskan fuul durbeedheen akka atin colleya as dhargenu Dhiijiin tun gammi ijeema diddee eegiyaa falmeen sun lilla dallan. Nam amri falmee cabsin jiru kan daqee maanguddoo gaafatee ammaanu galeen isiitan. Kan maanguddoon suwoo isheeteen aadaa baasetteen arri dhaabi kan itti sun siittinne hin dhiyaan kaaminne atin ilteetin ishiin dagar. Eegiyaa inninen ishii gallakkise. Duub inninen eegiyaa nadheen dhibita innin fur borbaate. Kan innin daddoo sun kas bare wal badhaamsit galchee dur cocollee wot jeebisaa dheen duub innin ilaalee ta ir colleeyaa sun kasa fudheta kan eegiyya borbaadanii intalti achi kasa ircolleya intal tokko maqaa ishee esta jedhan ta qabiila israa'eli intal sun hiyyeettiya abbootiin qabdu duub abiyyo isheet guddis ka maqaa isaa modekaay jedhan namni tasuu guddis kun wan jedheen anin qabiila israa'elati dagaan jedhi jedheen maana daggise qabiila israa'ela hin fedhanu labsuun kasitti eegiyya intaltan ta esta jedhan tan bare war falmiya geesse amma modokaayin worqarre qaara sun kabare falmeen taasuun jira guyyaa walba innin gurritaltana caqas akka ishiin gorsu kas wal dhageetuuf tuun ammoo innin takka nam tokkitti himne ka innin intalsuni walileessuma gaaf tokko eestaa bare falmeen jiru fuul isa duriit dhufeniin falmeen kun lilla irra gammadee taltan jeeletee nadheen isa ugale ficha kudhanii tokko ilaala nam tokki jiraadhen ka maqaa isaa hamaan jedhen inni hojii isaa hayyuu falmeetadha aadaan jirtinne won jedhen wonam sun nama dibee dhargen sharti is sujuuden ammoo modakaayan takka itti sujuudne nam sun mal hamaaniin nam kun isitti sujuudu dharge gudda dallanee amminne won is ugaatiya taleef akkin mamet won is ijjeessu dhib tokkin irraan buqqiftu duuba fadaadii ijjeesan isaa dhib irraan buqqiftu dhargee talaa dhibii irra mamet ta inni sugu kan wonin hubete modakaayin qabiilaa israa'eela kasa dhufe duu wanni jedhe idil qabiilaa isaa ta israa'eela hin balleessa jedhe kan hemaaniin kun dheqee falme kadhetee innamaa kan hin balleessa warra israa'eela kan hin balleessa jedhee kadhetee eegiya falmenen hayyaadheen balleessi dubbiin tun modokaayi lilla yuulsitee amminne eestanneen oduu tan dhageette kan eestan modokaayi sun dhaamsit galchite woo ishee jetteen innamaa keen ka israa'eela bulto sadi ha afaan hidhanii waa kadhetan jetteen maayee bulto sadii tan ishiin dheettee falme tolchii dansa ana itaata jettee kadhette aadaan jirtu nam fuul falmee dheqe hin jiru fakka inni nama waamitti aadaan jirtu woo atin ishee falmeen si waamin atmin isa dhuftu mal innamaan dhufe ismin isa atakka isheente innin uletti isa tabokkoo ol fuudhu nagoomu si ijjeessanu ammoo woo atin innin uletti isaa ol hin fuudhinii atin dhufte minsu isheentu atin kaagorraa ni taata eestaan aada ta'uun beeddi ammoo ha itaatii murette waan hin du aan du'eetti